آه، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم تعليف محمد ناصر الدين الألباني كتاب النكاية أذكار الركوع ذكر ون الركوع ركوع كيست قدمت تاته توني محلها بكوان سنتهم نوجر مؤلفين يوكم باب أذكار الركوع بابا zikiriiwwan rukuuca keeysatti godhamtuuti baabdi tuni zikiriiwwan rukuuca keeysatti godhamtu baabdi tun baaba isii waan san irraa nuu haasoftu وكان يقول وكان رسول تهجر يقول كجدُ في هذا الركن رقى ركوعا كان كيست كجد تهجرايا وكان يقول كجد تهجرا في هذا الركن رقى ركوعا كان كيست كجد تهجرا أنواعا قصوا من الأذكار ذكر ونراتاته والأدعية تكاد الراتات كجد تهجر رسولي رسولي قصوا أذكار الراتات في تا أدعية الراتات ركني تنكيست كجد تهجر نبي محمد تارة يرو قريب هذا isii tana jedha nabi muhammadi wataaratan yeroo garii bihaadaa isii tana jedhaaya yeroo garii isii tana jedha isin tuntami yeroo garii kunoo subhaana qulqullaa'ee jira rabbi alcadiim rabbiin kiyya guddaan qulqullaa'ee jira rabbiin kiyya guddaan qulqullaa'ee jira jedha nabi muhammad subhaana qulqullaa'e rabbi alcaziim rabbiin alcaziimi guddaa tahe qulqullaa'e ثلاث مرات يرى سدي رسول أكس جدا يرى سدي رب قل قل لا يجدا وكان أحيانا يرى قرين بمحمد تهجر يكررها كأسيسا ضد بستهجره أكثر الرهدو من ذلك يرى صده الرهدو كدد بسته جرى رسولي يرى صده أولي الرهدو يرى صده أولي كدد بسته جرى رسولي كنا أكسمت يرى صده أولي jedha wabaalaga gaaf tokko hongagayee jira wabaalaga hongagaye marratan gaafa tokko hongagaye fi takraarihaa isii tana deddeebisuu keeysatti hongagaye fi salaati leyli salaata halkanii keeysatti isii tana deddeebisuu keessatti hongagaye rasuulli سبحان ربي العظيم تنا ديبسو كيستي هون غاي salaata halkanii keessatti hattaa kaana hanga tahu takkatti rukuucuhuu rukuuni rasuula hattaa kaana haga tahutti rukuucuhu rukuuni rasuula qariiban dhihoo min qiyaamihi dhaabata isaa ka faatixaa fi suuraa sadi keeysa qara'e sani haga isatti dhihaatuttu rasulli akkasi subhaana rabbi alcaziim kana deddeebiseya hattaa kaana rukuucuhu aga rukuun isaa ka inni subhaana rabbi alcaziim keeysa jedhu suni qariiban dhihaataa tahu takkatti hongagayee subhaana rabbi alcaziim deddeebise dhihaataa min qiyaamii dhaabata isatti wakaana yaqra'u rasulli tahee jira ka qara'u fiihi dhaabata san keeysatti thalaasa suwariin suuraa sadi ka qara'u tahee jira min axiwaal suurawwan dhedheertuu taateirraa suuraa sadi ka keeysa qara'u taheeya albaqarata wannisaa'a وآل عمران سورة نسدي دابة سنكيس كقرأته ركون إسلين هنگا سورة سدي كانت لهات تك رسولي سبحان ربي العظيم جدي كيسنا النسيا يتخللها إدوس روان تنانسينا يتخللها iddoo suurawwan tanaa ni seena du'aa'uun kadhatu idduu isii seena wastigfaaruun araarama barbaadutu idduu isii seena kamaa sabaqa akkuma nuu dabre fi salaati leyli salaata halkanii keeysattiya osoo qara'u yoo aayaata du'aa'ii qabdurra dhufe du'aa'ii kadhata osoo qara'uu yoo ayaata araarama barbaadadhaa jettu ragayu araarama barbaada jechuu qaraatii san dhiise suuraa dheertuu qara'u jiru san dhiise tartiiba kana godha nabi muhammadii akkasuma subhaana rabbiya alcaziim وبحمده ثلاثا hadiisa biroo keeysatti illee rasuulli keenna subhaana qulqullaaye rabbi alcaziimi rabbiin kiyya guddaan qulqullaaye wabixamdihi faaruu isaa wajji qulqullaa'e faaruu isaa wajjiini qulqullaa'e salaasa marraa sadi akkana jedha yeroo garii hoo subbuuxun qudduus رب الملائكة والروح جد سجو ركوع في كيسته سبوح الذي يتنزه عن كل سوء سبوح إسقل قلاواته ربيني مروان إرر إسقل قلاواته قدوس إسا أمس المبارك بركيفما ته ربيني بركيفما بركاه الدو بركيفما كته ربيني جدا يوكان سبوه جتشون تني سبوح قدوس من صفة الله عز وجل صفة ربي كينتي سبوح قدوس صفة ربي كينتي سبوح هدو qulqulleeffamaa rabbiin kenna qudduus akkasuma hedduu xahaarfamaadha rabbiin kennaya hedduu qulqulleeffama hedduu xahaarfama rabbul malaa'ikati inni rabbii malaayikotaati inni kabara mubtada'a goone mubtadaa huwa qaddarreefi huwa inni rabbul malaa'ikati rabbii malaa'ikati inni warruuxi rabbii ruuxiti ammas rabbii ruux jechuun rabbii jibriil ruux rabbii malaa'ikati warruuxi rabbii ammas jibriilii jibriil malaayikota keeysaa hedduu rabbiin caammitti malaayikaa keeysatti isa dubbatee qofatti illee jibriil dubbata maaliif darajaa isaa mul'isuuf jechu akka kanas ni jedha subhaanaka yeroo garii akki jedhu subhaanaka qulqulleeysuu si qulqulleeysa allaahumma yaa allah allahumma rabbana yaa rabbii keenna qulqulleeysuu si qulqulleeysa وبحمدك مع حمدك فاروت وجيني قل قل ليسوس قل قل ليساني اللهم اغفر لي يا ربي كيا اغفرني ناف أرارم جد أجزي قري ركوع كيستي أكنا جدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم يا ربي كيا اغفر لي ناف أرارم جدا وكان يكثر رسول تهجر يكثر كهد ميس منه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تنرى كهد ميس ته في ركوعه ركوع إساء كيستي في وسجوده سجود كيستس نهد ميس يتأول القرآن يتأول ندلق إني القرآن قرآن تدلقايا ونن هدوميسو في قرآن تدلقا قرآن في قول الله عز وجل يتربين الآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سنت دلقلات سنت سورة إذا جاء سن كيسة ربيني فسبح قل قل ليس ربك بحمد ربك فارو إسا وج ربك قل قل ليس واستغفره أرارم رب الربرباد إنه رب كن كان تهجر توابا أكان توبا قبلا تهجر آيات جتسان الدلق أفجج آخر أمرئي رسولا كيسد اتبوته أكست asii achi cumriin kee gabaabaa si hafe hayni addunyaarra ati teetu akura imrootti kunoo istigfaara dabaladhu jedheeni rabbiin itti buuse suuraa tan akkana jedhaa yaa rasuulli suuraa sanit dalaguuf yeroo gariidha rasuulli keenna allaahumma rukuuca keeysat akkana jen yaa allah yaa allah laka rakacatu simaaf kunoo rukuuca godhe annama birooti miti laka siif rakacatu rukuuca godhe wabika ammas simaa kana aamantu dhugo oomse wabika simaa kana aamantu dhugo oomse nama biraan dhugo oomsine walaka simaa kanaaf aslamtu butame simaaf butamee gara ati deemi jettee na ajajje ajaja kan kee jala simaaf butame anta rabbii ati rabbii kiyya ati rabbii kiyya jedha kunoo rasuulli khashaca laka ati rabbii kiyya khashaca laka siif didiqqaate khashaca didiqqaate laka siif didiqqaate samcii argaan tiyya samcii dhageettiin tiyya siif didiqqaatte dhageettiin tiyya kunoo ta'ati naa kennite ta gurraatuni siif didiqqaattee waan ati dhagayin jette qofaan dhagayaa jira wabasari argaan tiyyas sii didiqqaattee jirti kuno wabasari argaan tiyyalleen ijji tiyyalleen siif didiqqaatte kuno wamukii dhuytti tiyyalleen dhuka dhuytti tiyya sii didiqqaatte dhukni gaa kunoo waani idduu lafe'eeti fi lafee lamaan idduu waan jiraasaniin jedhani wamukii dhuytti tiyya siif didiqqaatte wacazmii lafeen tiyyas sididikkaatte lafeentiyya sididikkaatte wofi riwaayaa biraa keeysatti wacidaami lafeewwan tiyya cuftuu siif didikkaatte kuno sididikkaattee rukuca sii godhu jirti marrinu wacasabi morgowwan tiyyalleen rabbi morgaya morgowwan tiyyalleen siif didiqqaattee kuno sii gajjettee rukuca godhaa jirti wamastaqallat wamastaqallat wanni baatte eega kaassi dubbate rasulli caammii irratti axxafee nuuf hime ومستقلت والنبات شفت به وانسا قدمي والنملك يبات قام شفايو كباتي دابتو ميلا واني ميلتي يبات شفت لله ربي افتها كنو رب العالمين رب سنو ربي عالم توتتف كته سنيف تهاده tahaadha jedhee rasuulli akka kana rukuuca keeysatti azkaara kana jedha nabi muhammad wamastaqallat waan baatte waan baatte bihii waan sani baattee ol fuute qadamii miilli tiyya waan isiin baatte if gubbat ol fuute lillaahi rabbiif taha rabbi lacaalamiina rabbiin sunuu rabbii caalamtoota katahiif tahaadha jedhe akkasi gizee ruku'a godhu zikrii tana jedha nabi muhammadiya zikriin jahaffaadha ta rasuulli yeroo ruku'a godhu jedhu allaahumma yaa allah laka rakacatu simaaf kunoo ruku'a godhe yeroo rukuuca godhee jilba qabatu kana hudhuu siif rukuuca godhe nama biraatiif hin goone simaaf rukuuca godhe allah wabika sihii kana aamantu dhugo oomse si dhugo oomsee ati rukuuca naa godhaa jennaan sii godhu jira kuno si dhugo oomse walaka sihii kanaa ammas aslamtu butame ajaja keetiif butame rukuucaaf sujuudan na gabbaraa ka ati jetteen si gabbara'aa jira wacalayka si qofarratti tawakkaltu irkadhee jira jamiica amrii tiyya ta diinitiif ta dunyaa keeysattillee wacalayka sima qofarra tawakkaltu irkadhee jira anta rabbii ati rabbii kiyya ati kuno kan dhurfataa amrii kiyyaati khashaca didiqqaatee jira kunoo samcii dhagayaan tiyya siif didiqqaate khashaca didiqqaate samcii dhagayaan kiyya siif didiqqaate wabasari argaan tiyyalleen siif didiqqaatte ijji tiyya jechuu muraanni siif didiqqaatte wadami dhiini kiyyas sii didiqqaatee jira kunoo ajaja kan kee jala deemu jira dhiini kiyyas ka qaama kiyya kee jiru sii didiqqaatee jira walaxmii foon qaama kiyyas walaxmii foon qaama kiyyas sii didiqqaatee jira wacadmi lafeen qaama kiyya keeysa jirtus lafeen tiyyas sii didiqqaattee jirti wacasbii morgayni kiyyalleeni لله رب افتدقاته جرا رب العالمين رب سنو رب عالم توتا هنتا كته رواية سئي سند صحيحا تباتت أكن جدكون ورسول ركوع كيستي تونس دعائما يرو ركوع قبطة رسول جدر إسين تككونو أكسبه kadhaan rasuulli jedhu ta torbaffaa subhaana subhaana rabbiin keenna qulqullaa'uu qulqullaa'e waan isaan hin mallerra qulqullaa'ee jira wiljabaruuti saahiba qobbiinsaa inni suluuka tahe saahiba qobbiinsaa kanama qobbu jechuu bakka namni eeybaye eeybii namaa kanamaa qobbee dhoksu ka tahe yookan wiljabaruuti jechuun saahiba dirqiinsaa ka tahe waan fedhe irratti nama dirqee ka nama dalagsiisu ka tahe wal malakuuti saahiba mootummaa ka tahe saahiba mootummaa akkasitti ka waan mara han dhorfatu wal malakuuti saahiba han dhorfateeysaa ka tahe ka waa mara han dhorfatee akka fedhe keeysatti dalagu wal kibriyaa'i saahiba boonaa ka tahe boonni rabbiin mala walcazamati saahiba guddinnaa ka tahe qulqullaa'e wahaadaa du'aa'ii tana qaalahu rasulli ni jedhe fi salaati illeyli salaata halkanii yeroo salaatu gize jilba achi keeysa qabatu salaata leylii qofa keessatti jedheysi سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا قاله دعائتنا نجد في صلاة الليل صلاة هلكني كيست نبي محمد إسيت نجد صلاة هلكني كيست جد حديثك حديث أبي داود نسائين sanada sahiihan odeeffamee jira duuba kadhoowwan jilba keeysatti rasuularraa dhufte cuftuu isiin hanga torbaa ni geetti isii torban tana bakka takka wali qabuu dandayani bakkuma takka maraayyuu jilbuma gizee qabatu torbaa akki jedhan olomaanii keeysatti wal dhaban waan jedhan warri gariin akka imaamni nawawii ifaanti ni gaya ruku'aa tokko keessatti illee torbanuu yoo jedhan jedhe والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إذا تمكن تربن يوكي ستجد شالا سنتر شالا جدا وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب ذكر بكفيت التور أفت مرايو تجلب كيسر أفتيو بكتك تسجدا تأمس دعائي برو تأسدر دبر سنمرا قسهدو رسول لجد أجنة بكتك يو جداني وما انقبض وما انقبض warri gariin ammoo dura dhaabbatanii yeroo garii takka jedhanii yeroo garii takka jedhanii akkas jedhan malee ragaa wahii ittiin garru rasuulli yeroo yeroo jedhaa jedhanii rasuulli takka keeysatti walitti hin qabu walittibaacu khayrun min alibtidaa'i waan rasuulli dhufeen jala deemutu irra caala ifii khayrii jedhanii if biraa waa uumurra وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كن سامجا وولتك أبمالي والرقرين جناني يوكني نانانسما نانانسو لين هكسين جيساني ولك أبو yeroo yeroo ruku'aa tokko keessa takka ruku'aa tokko keessa takka akkas jechuutu irra caalaa ixaalatu rukuuci dheeressuu rukuucati baabdi tuni باب إطالة الركوع باب إيرس ركوعات وكان صلى الله عليه وسلم رسول ته يجعل كغدو ركوعه ركوع إساء كغدو يوكان كتاسس ته ركوع إساء كتاسس ته وقيامه دابة إسالي kataasisu tahe bacda rukuuci eega rukuuca godhee irraa bahe dhaabata isaa ka ictidaalaasan ictidaala jechuun ka samica allaahu liman hamidaa keessa jedhu sani dhaabata sanis kataasisu tahe wasujuudahu sujuudallee yoo dhaabata ictidaalaa sanirraa bahan sujuudatti tarani sujuudallee sujuuda isas ka taasisu tahe sujuuda funnaaniif addaan sujuudu sanis ni taasisa wajalsatahu teeysuma isaa eega sujuudee irraa bahe yeroo allaahumma firlii jedhu san teeysuma idduu sanis ni taasisa wajalsatahu teeysuma isaa beyna sajadateyni idduu sujuuda lamaanitti tataate san ni taasisa qariiban jara tana maraayyuu qariiban dhihoo taasisa min assawaa'i bissawaa'i walqixatti dhihoo taasisaaya walqixatti dhihoo taasisa ruku'a takka ruku'arraa gizee ol deebi'an dhaabbata san lama sujuuda keeysa turu san sadii teeysuma sujuudarraa adda fi ol fuudhee idduu sujuuda lamaanii taa'u tana afur afranu qariiban dhihoo taasisa min assawaa'i bissawaa'i walqixatti dhihaaysa mara waluma qixxaata hayin inni keeysa turu hanguma ruku'aa keeysa ture yoo ruku'arraa mataa ol fuudhullee tura hanguma gizee mataa ruku'arraa ol fuudhe dhaabbata keeysa ture sani gizee sujuuda keessa turu sagasuma tura sujuudarraa gizee teessuma idduu sujuudaa taa'u sanis hanguma sujuuda keeysa ture tura rasuullee jedhe sahaabdichi yoo nuu himu hadiisa imaamu bukaarii muslim baase hadiisichi walitti dhihaatti jechu annahyu an ilqiraa'ati ilqur'aani fi rukuuci baaba dhoorgati an ilqiraa'ati ilqur'aani qur'aana qara'urra qur'aana qara'urraa baaba dhoorgati ammas ilaalee quraanarraa eega qaraatiin dhoorgaa taate jedhee kakaa'ulleen tabxulu salaatu jedhan dur sheeytichatu yookiin yaadarsi qara'uu dhufe tabxulu salaatu salaanni fayyaan taatu jennaan salaatuun fayyaan taatu jennaan achumadhaaf duraanu hagana barbaaduu dhufe jedhee ofirraa fi kamsati mawaadi'a bakka shan keessatti bakkaan hin geenne salaannummaan fayyaan taatu yaagana barbaaduu dhufe jedhee ka'ee tare annahyu dhoorgaa an qiraa'ati qur'aani qaraatii qur'aanarraa dhoorguu yeroo maraa miti fi rukuu'e rukuu'a keessatti rukuu'a gizee godhanii rukuu'a jilba qabatan sani qaraatee qur'aanarraa dhoorgu qur'aanan qara'ayyos yeroo san qur'aanan qara'an dhaabata keessatti qara'an male wakaana yanhaa wakaana rasulli tahe yanhaa ka dhoorgu عن القراءة القرآن قراءة قرآن را كدورغ تهي في الركوع ركوع كيستي في والسجود سجود كيستي اللي سجود كيستي اللي إراد أورغا أمو حديثني توكوتو جرا صلاة سنة كيستي يو قرآن وما انقبو رواية جتو جرا فهي شاذة أو منكرة جدا سن رواية شاذي addabaatu taate munkara ibnu asaakiir inni madaatti godhee laaftuu jedheen riwaayaa sanitti dalaguun hin gayu sunnaaf waajiba keeysattis rukuuca fi sujuuda keeysa qur'aana qara'u irra rasuulli ni dhoorge wakaana yaquulu rasuulli ka jedhu tahe alaa dhagaya alaa dhagaya wa inni aniin kun naheytu dhoorgee jira wa inni nuhiitu aniin kun dhoorgamee jira an aqra'a alqur'aana an qur'aana qara'urraa dhoorgamee jira raakican haala rukuuca godhaa taheen aw saajidan takkii haala sujuuda godhaa taheen an qur'aana qara'uu irraa dhoorgamee jira dhagaya isinis akkan hin qaraane wanni an itti dhoorgame isinillee dhoowwa fa amma rukuu maaliif irraa dhoorgamte jettanii yoo waan an irraa dhoorgameef bayaana barbaaddan fa amma rukuu ammoo rukuu'a kuno facazzimoo guddisaa fiihi rukuu'a keeysatti arrabba rabbi guddisa فأما الركوع فأما الركوع أما ركوع فعظموا قدسا فيه إسا كيستي الرب ربي قدسا عز جباتي وجل ربي ألته بك ربي تقدسا ملي قرآن قرأنيني وأما السجود أما سجود فاجتهدوا ججباتا فاجتهدوا ججباتا في الدعاء كدا ربي كيستي ججباتا kadhaa rabbii keessa jajjabaadha faqabnuun dhuga an yustajaaba faqamanuun dhugaadha an yustajaaba owwaatamuun dhugaadha lakum isiniif gizee sujuuda keeysatti isin rabbi kadhattan sani faqamanuun dhugaadha an yustajaaba lakumii بكسر الميم قرانه فقمن يجو فقمن دغادا جدير دغا ايستجاب اواتمون دغادا لكم سنيفي دعاء سجود كيسا رب سني اواتا سجود كيسات دعاء هدميسا قرآن إن قرأنا جده دعوة كيسا قرآن قراتني Tanaafuu qaraatiin qura'aanaa rukuucaaf sujuuda keeysatti hin jirtu